Iyi ni radiyo nk'ijwi y'amerika iradiyo hejuru y'amerika isamiranira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda muriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkunikije mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi y'amerika ikaze makuru yacu yo kuri saha mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengero bw'u rwanda ibiziga bishika kuri cumi bimaze imyaka itanu byarabonetse birabandanya gutera amatsiko kugeza ubu ngubu imibiri icumi twamaze kuyibonera amakuru abemeza ko iyo mibiri ari iy'ababo ubu twabahaye uburenganzira bwo kujya kuyishingura indi biri nayo turacyakomeje ikusanya amakuru kugira ngo nayo ishobore gushingurwa uyu ni faustin nkurunziza arongoye segiteri ya kanzenze mu rwanda abasirikare bo mu nzego nkuru z'igihugu barahinduwe kuva ku bushikiranganji bujejwe kwivuna abansi gushika ku rwego rujejwe iperereza muri sudani imishamirano hagati y'impande zihanganye yabandanije uyu munsi kwa kabiri ata makuru y'imvaho igihe intambara izorangirira muri afghanistan igitero ca bombe cishe icegera cabura amatari b'intara yo mu buraruko bw'igihugu aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ntiyagiraho umuja ni mu kanya amakuru kuri saha tuyatanguriye kuyavugwa hirya no hino ku isi muri sudani imishamirano hagati y'impande zihanganye yabandanije ku uyu munsi kwa kabiri ata makuru y'imvaho igihe intambara izorangirira ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukanguzi imitwe ya gisirikare iri mu ntambara muri sudani yasakiranye mu kirere no ku butaka mu murwa mukuru karitumu kuri uyu wa kabiri ni mu gihe urugomo rwiyongereye kandi rugakwirakwizwa n'uko nta mategeko yubahirizwa byatumye imibereho y'abaturage bari basanzwe bafite ibibazo byo kubona ibiribwa n'imiti irushaho kuba mibi imirwano hagati y'ingabo z'igihugu n'umutwe witwara gisirikare wa rapid support forces rsf ubu igeze mu cyumweru cyayo cya munani yahitanye abasivira magana menshi kandi yatumye ibihumbi magana ane bambuka imipaka abandi barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri bavuye mu murwa mukuru no mu yindi mijyi arabiya sawudite na leta zunze ubumwe za amerika byafashije mu biganiro byatumye haba ubwumvikane ku ihagarikwa ry'imirwano ritagiye ryubahirizwa mu gihe kandi intumwa zikiri ijeda nta biganiro by'imbonankubone byari byatangazwa imirwano yangije byinshi mu murwa mukuru aho abaturage bahasigaye bagoswe n'ubushyamirane ibitero by'indege n'ubusahuzi ibisasu byakomeje kuraswa hamwe n'ibitero by'indege mu ijoro ryakeye abatuye mu majyepfo no mu burasirazuba bwa karitumu no mu mujyi wa bari bavuze ko bumvise urusaku rw'ibisasu biturika n'urw'imbunda mu bushyamirane bwo mu gitondo cy'uyu munsi kwa kabiri imirwano yarenze karitumu igera mu ntara ya darifuru mu burengerazuba bw'igihugu aho rsf yatangiriye ari naho ingufu zayo zishingiye ubushyamirane bwanageze no mu mujyi wa el obeide ahari umuhanda nyabagendwa winjira muri karitumu na darifuru tugushimire jeni onu yatangaje ku itariki ya mbere uku kwezi kwa gatandatu igitigiri c'impunzi zituruka muri sudani zihungira muri chad kimaze kugera ku bihumbi ijana kandi ko abenshi bava mu ntara ya darfur mu burengero bw'igihugu ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu jeni mukanguzi impunzi zikomeje kugera ku mupaka wa chad na sudani nyuma y'ibyumweru birindwi kuva intambara itangiye oni ivuga ko umubare wamaze kugera muri cadi ugera ku bihumbi ijana ivuga ko impunzi zigera muri cadi zirenze izari zitezwe eugene byun ni umuvugizi w'ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr muri cadi avuga ko ubushyamirane butangira bari biteze impunzi zigera mu bihumbi ijana umubare warenze mu byumweru bitandatu yongeraho ko babona impunzi nyinshi ku mupaka buri munsi kandi ko atari muri cadi gusa ko ari no mu bihugu bituranye nayo ijwi rya amerika ryavuganye na bimwe mu bihugu biri mu kanama k'umutekano ku isi ka oni mu buryo bw'igihe gito n'ibirimo mu buryo buhoraho mu itangazo intumwa y'amerika muri oni yagize ati ibikorwa by'impande ebyiri ziri mu ntambara byateje umubabaro ukabije kandi byagize ingaruka zikomeye ku baturage ba sudani dufite kandi impungenge nyinshi z'imirwano irimo kubera mu ntara ya darifuru twiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo impande zombi zihagarike ubushyamirane mu gihe impande ziri mu ntambara zirimo kuva mu biganiro abasesengura ibintu basanga intumwa z'amahoro za oni aribwo buryo bwonyine bushobora guhosha urugomo i darifuru
dukubitire mu gihugu cya kongo aho ishyirahamwe ry'abagira neza rifise icyicaro muri amerika ariko rikorera muri kongo nk'uko twabivuze ryatangaje ko abakozi baryo baryivye ibihumbi amajana icenda by'amadolari ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu oriyana itangisha
ayo mafaranga yari agenewe imiryango y'abantahonikora irenga igihumbi n'amajana indwi mu kiringo c'amezi atandatu uhereye mu kwezi kwa munani mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ishirahamwe give directly ryatangaje ko riheruka kumenya ko abantu bakorera mu gisata caryo muri congo bakoranye n'abandi bantu muri ico gihugu mu kunyuruza ayo mafaranga yarungitse mu ntumbero yo gufashisha abo bantu nk'uko biri mu rwandiko rwashyizwe ahabona n'iryo shyirahamwe ejo ku munsi wa mbere iryo nyuruzwa ry'amafaranga ryatanguye inyuma y'aho ritanguye uburyo bushasha bwo kurungika amafaranga y'imfashanyo ku miryango iri mu gace ka kongo kari kure kandi karimo umutekano muke bongeye bandika bati turababajwe cyane no kuba tutabimenye kare kandi ngo tubone ingaruka mbi zavyo ishirahamwe give directly rimenyesha ko amatohoza ariko arakorwa kandi ko yashoboye kugaruza igice gito cyane cy'ayo mafaranga yanyurujwe yamara rivuga ko igice kinini c'ivyo bihumbi amajana icenda vy'amadolari y'amanyamerika ashobora kutazigera agarurwa iryo shirahamwe rivuga kandi ko ririko rirakora ibishobotse vyose kugira iyo miryango ntigwe mu mporero kandi ironka amafaranga yabo
muri afghanistani igitero ca bombe cishe icegera ca buramatari intara yo mu buraruko bw'igihugu ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie eh, mugenzi wacu Oriana Itangishaka ico gitero cabereye mu ntara iri ku mupaka mu buraruko bushira ubuseruko mu ntara ya Badashkan cahitanye abantu babiri harimo n'ico cegera ca buramatari umwe mu bavugizi ba leta muri iyo ntara yabwijwe rya Amerika ko Molvi Nisar Ahmad yari mu modoka imutwaye ku kazi i faizabad mu gisagara cy'iyo ntara aho umwihevyi yari afise bombe mu muduga wiwe yagonze ku mpaka n'imodoka yari arimo nta muntu canke umugwi utangaza ko ari we wakoze ico gitero cakozwe ku mutegetsi akomeye muri iyo ntara irimwo imisozi myinshi ihana imbibe n'ibihugu vy'ubushinwa pakistan na tajikistan ikindi gitero nk'ico ca bombe yatewe n'abari mu modoka cyabaye mu kwezi kwa cumi na kabiri cica umukuru w'igipolisi w'iyo ntara badakshan umugwi w'abagwanyi baharanira leta ya kiislamu muri afghanistan uzwi nka islamic state korashan canke esk wariyitiriye ico gitero abategetsi bakomakomeye batari bake ba afghanistan baramaze kwicwa mu bitero vyakozwe n'uwo mugwi wa esk kuva igihugu gifashwe n'abatalibani haciye imyaka ibiri
dushimire bagenzi bacu Oriana Itangishaka na Eugene Mukankusi badushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi aya makuru kandi mushobora no kuyashikira uh, kuri wezi tatu wa Kaburungu radio yacu vewa kaburungu com adrese yacu YouTube Instagram na Facebook ni VOA radio yacu mu kanya turabashikiriza amakuru avugwa mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini aya makuru tuyatanguye mu rwanda mu karere ka rubavu mu buseruko bw'icyo gihugu hari ibiziga bigera kuri cumi bimaze imyaka itanu byabonetse bikaba rero bibandanya gutera amatsiko hari abavuga ko ari imibyimba yabishwe mu ntambara z'abarwanya ubutegetsi abandi bakavuga ko ari abatutsi bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane ni inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijuru ry'amerika eric bagira ubusa amakuru ava mu nzego z'ubutegetsi bw'ibanze kuri iyi mibiri ikomeje guteza urujijo aremeza ko imaze imyaka itanu ibonetse kugeza duteguriye inkuru yari imibiri cumi n'ibiri yabonetse mu murenge wa kanzenze bayibika mu biro by'akagari ka nyamikongi ari naho umurenge wa kanzenze wahoze ukorera ijwi ry'amerika igera kuri ako kagari yasanze gafunze mu kiganiro n'ijwi ry'amerika bwana faustin nkuru nziza uyobora umurenge wa kanzenze yavuze ko icumi muri iyo mibiri cumi n'ibiri ariyo yabashije kumenyekana ko ifite ba nyirayo kugeza ubu ngubu imibiri icumi twamaze kuyibonera amakuru ubu ngubu noneho abemeza ko iyo mibiri ari iy'ababo ubu twabahaye uburenganzira bwo kujya kuyishingura bari kwitegura gushingura hanyuma indi ibiri nayo turacyakomeje ikusanya amakuru kugira ngo nayo ishobore gushingurwa gusa wenda icyo nakubwira ni uko iyo mibiri uko ari icumi kugeza ubu ntabwo amakuru yatugaragarije ko atari iy'abazize jenoside yakorewe abatutsi ahubwo ari abapfuye mu gihe cya mirongo icyenda na karindwi mu ntambara y'abacengezi ku mibiri umunani hari impande ebyiri zitayivugaho rumwe ni imibiri yabonetse mu kwezi kwa cyenda bibiri na cumi n'umunani mu cyobo cyari mu murima w'uwitwa bonifasi bizimana ruzingo ni nko mu birometero bitatu n'igice kuva hari ikigo cy'umutwe udasanzwe w'abasirikare bazwi nk'abakomando umusaza shahere sebikumi uvuga ko yarokotse jenoside yareze ruzingo icyaha cyo guhisha amakuru no konona ibimenyetso bya jenoside yakorewe abatutsi avuga ko yanze gutanga amakuru kuri icyo cyobo cyaguyemo abavandimwe be b'abatutsi nyamara inkiko ziza kumugira umwere ijwi rya amerika yasanze bizimana ruzingo ku biro by'umurenge wa kanzenze ari kumwe na bagenzi be ubutegetsi bwari bwabizeje ko bahabwa imibiri umunani bakayishyingura uyu yaduhamirije ko yafunzwe hafi umwaka wose nyuma agirwa umwere ruzingo avuga ko iyo mibiri yabonetse mu murima yari yaraguze na muramu we atazi ko hiciwe abantu nyuma nawe awugurisha abandi biza kuba uruhererekane nk'uko bigaragara mu icarubanza ya bibiri na cumi n'icyenda impamvu ruzingo atatanze ayo makuru yagibwa ijwi rya amerika duhunguka batwigije ko tugomba gutanga amakuru ko ayo muri mirongo icyenda kugeza icyenda na kane nayo ay'icyenda n'umunani n'icyenda na karindwi ntabwo babitwigishije ko ugomba kuyatanga impamvu ntatanze ayo makuru ni uko abo bantu baguye aho ngaho icyenda n'umunani cyagiye cy'abakengezi
wowe umenya gute ko bahaguye icyenda n'umunani kandi twari tuhaturiye mwabonye babica wenda twabonye babica intumbi zari zihari aho barwaniye ntabwo wananirwa kumenya ko hari abantu babi tuvuge nk'inzu niba irimo abantu ugasanga ejo mu gitondo yuzuyemo intumbi isobanurwa ko abantu bakuyemo kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hagaragaraga amatsinda y'abantu batandukanye bari baje kuvugana n'umurenge ngo bemererwe gushyingura abo bikekwa ko ari ababo ariko kubona ababyemera kuri mikoro zacu byagoranye hariho abatifuzaga kugira icyo bavuga ku mugaragaro nk'abari mu itsinda ry'abagera muri batanu bari bayobowe n'uwitwa Theoneste Nzirorera yanze kugira icyo adutangariza ariko bagenzi be batubwira ko bari baje gufata imibiri ibiri twaje kumenya amakuru ko nyuma yo gushyira imikono ku nyandiko y'umurenge iryo tsinda ryagiye gushyingura iyo mibiri mu buryo butoroshye ku murongo wa telefone twavugishije Nzirorera akimara kutumenya ahita afunga telefone halo amakuru mfite ko uri bushyingure ejo bimeze gute none murashyingura imibiri ingahe bibiri sebikumi baganye inkiko avuga ko babonetse ari abatutsi bishwe mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane avuga ko abishingira ku kubaho bataburiye iyo mibiri harabonetsemo umupira w'ibara ry'umutuku umuvandimwe we yakundaga kwambara nyuma yo gutsindwa urubanza ntarava ku izima nabibwiye abanyamategeko ngo bazatubwire uko byagenda ubwo ntaho bihagaze yewe umwanzuro wo gufata ngewe numvaga ko iyo mibiri ari iyacu yagombye gushyingurwa ikajya ahandi ahandi bari mu rwibutso ku bwa sebikumi kugira ngo habeho ubutabera buboneye hagombye gufatwa ibipimo by'uturemangingo tuzwi nka adn cyangwa dna ngo rero turagira ngo wenda ubuyobozi bukurikirana iki kibazo badufashe kizagaragara niba ngombwa no gupimwa niba kubaho baza bapime barebe niho twakiririmba natwe kutimunda ashyingurwe araruhuka kimwe mu byateye abantu icyo bafata nk'urujijo rukomeye n'imyaka iyi mibiri imaze itarashyingurwa imibiri umunani inkiko zemeje ko ari abavandimwe bo guhitwa esiteri nyirabirayi tubane n'imana akemeza ko bishwe mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi mu ntambara z'abacengezi barimo bavuga ko yari mukeba we mukabaziga umuhungu we igira imbabazi n'umukazana we kobwa n'abandi umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside mu rwanda ibuka wo uvuga ko utigeze umenya amakuru y'iyo mibiri nibwo butumwa bugufi bwana filibert gakwenzire ukuriye uwo muryango yahaye ijwi rya amerika igihe twari tumubajije niba hari icyo baba bazi kuri iyo mibiri ehe bagira usa ijwi rya amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda
urakoze eric tukivuga ku rwanda abasirikare bakuru bo mu nzego z'igihugu kuva ku bushikiranganji bujejwe kwivuna bansi gushika ku rwego rujejwe iperereza uciye ku mukuru w'igisirikare barahinduwe nibwo bwa mbere abasirikare bakuru bahinduriwe amabanga ari benshi icyarimwe bisobanurwa gute kuki bibaye ubu bifitaniye irihe sano n'umutekano muke uri mu karere k'ibiyaga binini vya afurika cane cane muri congo mugenzi wacu venuste shibimana yavuganye na major theogene rutayumba yakoze muri leta majoro ya gendarmerie kandi yayobora batayon ya mirongo irindwi n'indwi yari icangugu aba muri leta ya texas muri leta zunze ubumwe za amerika impinduka mu gisirikare ubundi ni ibintu bisanzwe kuko igisirikare kiri porofeshono kigomba kuba dinamike cyane nta muntu ugira umwanya ngo avuge ngo nuwe umwanya uba ari umuntu ubaho igihe cyagera akagera n'amusimba kubera n'abantu batoya nabo bazamuke izi mpinduka rero ko nazibonye yewe ari minisitiri wa defanse generale murasira na generale kazura niwe navuga cyane ntabwo bahinduye umwanya kuko ntabwo nigeze mbona iyindi myanya babahaye basimbuwe uko nayibonye nabonye bisa nkaho nta gitangaza kuko ubundi mu gisirikare cdf uriya mwanya wa kazura ubundi ntabwo umuntu aba akwiye kurenzaho imyaka ine yego kuba rero generale kazura yamazeho imyaka hafi ine akaba bamusimbura akajya mu bindi mirimo isanzwe y'igihugu yewe numva nta gitangaza cyaba gihari nta na gitoya kandi nkareba n'umusimbuye ni umusirikare mukuru umusirikare ufite disipurine umusirikare n'abandi ba ofisiye bakuru biyumvamo cyane generale mubaraka kabona nta kintu navugaho kidasanzwe ikintu kibi yewe mbifata nk'ibintu bisanzwe muri muri dogiteri ya gisirikare ya rdf hanyuma wagiye umwanya wa generale mubaraka muganga generale major vincent nyakarundi yewe uko nabibonye hariya ho ntabwo ngo vincent nyakarundi bamuzamuye cyane ariko icyo nabivugaho ni uko ubundi umwanya nkuriya igisigaye cy'u rwanda gifite abasirikare benshi bari muri peacekeeping operations hari abari darifuru hari abari sawusitani hari abari central africa iyo ni fosi nini fosi nk'iyo ngiyo rero iba ishaka umuntu ukurikirana imikorere yayo ikurikirana diporomasi cyane kuko umuntu umusirikare mukuru uyobora izo fosi zose yakagombye kuba afite na nosiyo ikomeye mu bintu bya diporomasi ibyo rero rero na nyakarundi arabifite arabyujuje kuko yabaye umudipolomasi igihe kinini cyane ariko se kuba izo mpinduka zabaye ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo zikaba kuri minisitiri w'ingabo ndetse no kushinzwe iperereza muri NSH ibyo kugira ngo bibere rimwe dufashe ibyo ngibyo gusa wowe ubibona ute nk'umuntu wabaye umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda ibyo mu gisirikare babyita rishafo ibyo ngibyo ni ukugira ngo ni ukongereza amaraso mashya mu gisirikare kongereza amaraso mashya muri inteligensi wari ukuri inteligensi mu gisirikare bamuzamuye urumva ntabwo wavuga ngo bamwirukanye cyangwa bamukora ibi bamuzamuye mu ntera bazanamo uwundi muntu ororere gatareha ni umuntu wabaye mu kiriya gisirikare wagiye mu nzego zitandukanye ndumva yarigeze gukoraho rura nyuma ajya muri imigireshoni imigireshoni nawe ni intelligence mu bindi hari abantu bamwe babihuza n'umutekano uri mu karere magingo aya babona yuko ihindagurika ryabaye risa naho rigamije kwitegura ikintu icyo ari cyo cyose aho cyaturuka hariho hose ibyo nabyo nibyo nibyo nabyo kuko iyo ubireba urareba n'abari abasirikare bari bari mozambique generale nkubito nabonye bamugaruye bagarura n'uwitwa generale mutembe ariko wese ntibamuvuze ariko kuko nabonye bagiye kumusimbura koronere bahizi abo ngabo bazanye ni abantu b'abasirikare bakuru kandi abasirikare bakomeye bakomeye kubagarura nabyo ni ukuvuga ngo ni ugutegura imbaraga gushyira imbaraga nyinshi mu gisirikare kugira ngo haramutse hagize ikintu nk'abantu bashobora kuba batera u rwanda babe bahura na resistance ikomeye cyane cyangwa se niba nabo baba bafite gahunda ntabwo mbizi iyo ntabwo mbizi ntabwo nyiri mu kiriya gisigare baba bafite gahunda yo kuba nabo batera kongo batera kongo bafite imbaraga zisanzwe nk'iza radifu nicyo navuga urumva ko n'ibintu by'umutekano birimo cyane birimo cyane yewe ni nako nanabe nibyo naha imbaraga cyane gusumbya ibindi kuko n'ubundi bari basanzwe bahari kandi bakora neza major teogene rutayomba ndagushimye cyane kuba aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane venusti umunsi mwiza umunsi mwiza namwe
mu buseruko bwa repubulika demokarasi ya kongo sentare ya gisirikare mu gisara ca uvira yacira igihano c'umunyororo wo guherayo abasirikare bane bagiwe n'icaha co kwica abanyagihugu mu minembwe muri teritwari ya fize n'inkuru yo mu menyeshamakuru ry'amerika vedaste ngabo hari i uvira imanza zaburanishijwe n'urukiko rwa gisirikare rukorera mu mujyi wa uvira zabereye mu minembwe ahakorewe ibyo byaha abaregwa ni abasirikare umunani muri bo urukiko rwakatiye bane igihano cya burundu batatu banishwe igifungo kiri hagati y'imyaka cumi kugeza kuri mirongo ibiri mu gihe undi umwe yagizwe umwere kabwika mbaya michel wo muri brigade ya cumi na kabiri yarakurikiranyweho icyaha cyo kwica no kwambura abantu urukiko rwamuhanishije igifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga ibihumbi magana abiri by'amakongomani ndetse n'amadolari ibihumbi icumi y'indishyi z'akababaro undi ngo yi parisien mbambaleka wo muri brigade ya cumi na kabiri yakurikiranyweho icyaha cy'ubwicanyi gutema umurambo w'umuntu urukiko rwamuhanishije igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose n'ihazabu y'amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amakongomani ndetse n'amadolari ibihumbi icumi y'indishyi y'akababaro naho kakule kasayi eric wo muri batayo y'ubutasi waregwagaho icyaha cy'ubwicanyi urukiko rwamuhanishije igifungo cya burundu n'ihazabu y'ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amakongomani ndetse n'indishyi y'akababaro bamwe mu baturage batuye mu minembwe bari imbere ya komine bumva urubanza rw'abo basirikare basanga yari intambwe nziza y'ubutabera mu rwego rwo guca umucyo wo kudahana nta handi twumvisha umusirikare w'igihugu yafashe umuntu amushahura akageza aho aca ibirenge akageza ibiganza agakora ibintu bitari byiza abasirikare bishe abantu ku manywa pana nijoro icya gatatu abasirikare bicaga ibitungo hari aho barashe inka barazica nko mu karingi n'ahandi henshi hatandukanye ku mugaragaro kandi bakabikora nta bihano bakorerwa tukabona ari ibintu bisanzwe kuba rero bahabacirwa imanza none bakabibona tukamenya ko bagiye guhanwa kandi nabo bikagaragara kuri bagenzi babo ko hariho ibihano ndatekereza neza nibwira ko ahari bariya dusigaranye bashobora guhinduka kuri visi perezida wa sosiyete zivire yo mu minembwe santos mufashe asanga iki gikorwa cyo kuburanishiriza abantu hakorewe ibyaha ari ntangarugero icyo twifuza n'icyo dusaba ku mahanga ni uko ubutabera bwaba ubutabera ibyaha byose bigahana izo nka ziri mu kunyagwa hano ziza ku masoko ya leta amabira zijakindu azishorewe n'imitwe yitwaje intwaro yateye igihugu iragisenya ntacyo babakoraho tumaze igihe dutaka n'izina ry'intambwe imwe yatewe hano mu murenge kuba bakiriye hano abasirikare bakoze ibibi hano tubona twe haba harimo nko kubizisha kuko tutarumva bariya bose bashyiraho amadisikuru mabi kandi bari mu buyobozi ntacyo babakoraho bidegenza n'abashatiza amambargo bagahita bazigamba ngo ntawe uzamubuza kugenda gusa izi manza nk'izi zikunzwe kuburanishirizwa ahakorerwa ibyaha bamwe mu baturage bavuga yuko indishyi z'akababaro urukiko rutegeka ko bahabwa batazibona izo ndishyi z'akababaro zivugwa basoma abanyamategeko ntazo turabona guhera kuri rwa rubanza rw'aba bagore rw'abarya bishe abagore ayo mafaranga bari babakatiye ntayo turabona ibyo ni ibintu tuba dusabisha ko ibyo bavuze bobikora nyine nk'uko babivuze cedric muyoboke ni umunyamategeko wavuganye n'ijwi rya amerika ari kinshasa aragaruka ku mpamvu izi ndishyi z'akababaro n'ihazabu baba bakiriye abakoze ibyaha bidakunzwe gutangwa muri utu turere ariko kenshi usanga hano muri iki gihugu cyacu cya kongo hari intege nkeya cyane urebye mu rwego rw'amategeko ndetse urebye no gukora ntabwo bakurikirana ziriya amande kugira ngo zibashe kugenda zibakorekite cyangwa se zishyurwa kugira ngo zinjire mu kigega cya leta henshi usanga umuntu yaragiye agakatirwa yarangiza cya gihano cye cy'imyaka ntibarebe za amande kugira ngo babashe kuzikura zije mu kigega cya leta kuko byari byavuzwe ku rubanza kandi urubanza rwari rwarabaye itegeko urukiko rwa gisirikare muri uvira rubifashijwemo na monisco ruvuga yuko impamvu yatumye baburanishiriza izi manza hakorewe ibyaha ari uburyo bwo guha ubutabera abaturage no kwereka abandi basirikare ko batari hejuru y'amategeko mu minembwe kubera impfu z'abaturage bicwaga n'abasirikare inka zabo zikanyagwa ingabo zirebera mu myaka ishize biri mu byatumaga habaho umwuka mubi hagati y'inzego zishinzwe umutekano n'abasivile veda segabo ijwi rya amerika uvira urakoze vedaste dukubitire mu burundi aho abarimyi b'igiterwa c'ipampa bidoga abenshi bamenyesha ko badebukiwe no kurima ico giterwa njabukamazi ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eloge wirikaneza abarimyi batandukanye bo mu kiyaya c'imbo cimbukamwo igiterwa c'ipampa baganiriye n'ijwi ry'amerika bemeza ko uyu mwaka umwimbu ari muke cane bavuga kandi ko ari ikibazo kimaze imyaka myinshi cisubiriza impamvu batanga ziratandukanye ariko ubukene bw'umwavu no guhembwa amafaranga y'intica ntikize nizo mvonyamukuru ziza imbere ya vyose Savera nziko banyanka ni umukenyezi mwirimizi w'imyaka mirongo itandatu kuva yaruka ari imipampa muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushiba urengero bw'Uburundi avuga ko ubu kurima ico giterwa bisa no guta amaboko ubu byarahindutse ntibikiri nka kera kera twararonka umuti ubu rero urabona ko ata mwimbu uboneka n'isi yarashaje asaba ikigo cy'igihugu kijejwe guteza imbere igiterwa c'ipampa kuba cihutira kuriha abarimyi no kubaronsa ifumbire akemeza ko ubu abenshi badebukiwe no kuririma
bibavako yokora nyene kugira ngo ituronse kare nacu nyene duce nyene tugira agatima keza ko kurirambukira kuririma hari benshi mbere banahe bati n'imiti ntibaduha kera gituma twimbura nuko twafuhererwa n'indege mediatrice hakizimana w'imyaka mirongo itatu n'umunani akaba afise abana bane nawe nyene yavuganye n'ijwi rya amerika ari mu murima wiwe w'ipampa yunga mu rya savera bivana n'umuti umuntu arashobora gupompa rimwe ukaza wumva ngo bahejeje ipampa rero igaca ribura gusa tukarikurikirana kubera duteramwo ibigori n'ibiharage tukaronka icyo tworya claude ndayisaba umurimyi w'imyaka mirongo itanu n'itatu wabona ipampa nk'igiterwa c'umuruho gusa igiterwa c'ipamba tugitera kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri tugasarura nk'ubu tugeze mu kwezi kwa gatandatu turiko turasarura akugurisha tuzogurisha ejo mu kwezi k'umunani amahera ashaza mu kwezi kw'icenda kandi agafaranga nako nako bakwiye kutwongera n'ukuri mu mwaka uze twagurishije amajana umunani n'umwaka batuwe ko tuzogurisha amajana icenda niburebure cyari kuba n'igihumbi n'abiri basi nta karusho n'imvune margarite nzeyimana umubyeyi w'abana indwi nawe nyene niko abibona uwo murimyikazi w'imyaka mirongo ine n'umunani yifuza ko agahembo k'abarimyi koboneka n'imiburiburi mu kwezi k'umunani hagati nicyo gituma rero bakeneye kuraba kandi nta gafaranga bakaduhereze nacu kare bakagira ni mu kwezi basi byatevye no mu kwezi k'umunani no mu mirongo ibiri bakaraba ko nubo kubitanga kuko nacu dufishe urwaruka twigisha turonderera amakaye naico giterwa njabuka amazi gisa nuko leta itakigishiramo inguvu nyinshi abakirima nka Jeremy Hakizimana w'imyaka mirongo itanu n'umunani bavuga ko kibafitiye akamaro kanini jewe nava mu nje y'ivyatsi akona nami agapampa hariya mu kabende hepfo ku rusizi ndanka amabati mirongo ibiri nangahe nkwe ipamu mbona gusakara akazi nonga kandi ndakuramo intama hano ubu nizo zitunze umuryango na Estera Minani w'imyaka mirongo itanu n'ibiri nico kimwe uwo muvyeyi w'abana indwi avuga ko ubuzima afise abukesha ico giterwa cyarampaye aho ndyama kirampereza intungwa ngaburira abana n'ubu kirampereza igitenge cyo kwambara umuyobozi mukuru wakojeje ko ikigo cy'igihugu kijejwe guteza imbere igiterwa c'ipampa afise izindi mvo yemeza zatumye haba umwimbu muke Gustave Majambere twari twiteze kurimira ku mahegitari angana ibihumbi bitatu n'amajana atanu tukitega yuko twari kuronka umwimbu ungana amatoni igihumbi n'amajana umunani ariko rero kubera ingorane zimwe zimwe zagiye zishika aha twavuga nk'umwuzurira wabaye aho dufite imirima uburyo buke haba kuri kojeko cyangwa ku barimyi bwatumye bidakunda yuko haboneka ifumbire byatumye tudashobora gushika neza ku mahangiro mu biganiro yahaye amenyeshamakuru kuri uyu wa mbere majambere aramutwa kojeko yavuze ko hari impinduka nyinshi zigiye kuza mu gisata c'ipampa harimo korohereza abanyamitahe tuzobandanya ivyo kurondera cyangwa korohereza abashobora kuzana imitahe mu gisata c'ipampa kugira hashobore kuboneka uburyo bwo kuzamura iki gisata c'ipampa tuzobandanya kandi guhuza amashyirahamwe amakoperative y'abarimyi b'ipampa kuyahuza n'amabanki kugira bashobore kuronka ingurane itavuna mu burundi igiterwa njabuka amazi c'ipampa catanguye kurimwa mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri cimbuka mu kiyaya c'imbo honyene mu myaka mike yakurikiye kimaze gutangura kurimwa cinjiza amahera menshi y'agaciro mbere kikaba caza ubwa kabiri nyuma y'ikawa ariko kuva hadutse intambara mirongo icenda na gatatu inyuma y'iyicwa rya perezida melchior ndadaye ico giterwa cagiye gisa n'icibagiranwa buke buke mu gihe umwimbu nk'urugero mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatatu w'ipampa wangana n'amatoni ibihumbi umunani n'ibiro amajana umunani na cumi na bitatu ubu y'abarimyi binanase haboneka amatoni amajana atatu na mirongo itatu nk'uko bitangazwa n'ikigo kojeko mu vyigwa cashize ahabona kuri uyu wa mbere eroje uri kaneza ijwi rya amerika
turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri isaha turashimiye na enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na nadia taha yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabifurije amahoro n'ijoro ryiza mwese